dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri kigali mu rwanda
twongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo muri kumwe na eric bagira ubusa dusangira ijambo ya none iragaruka ku ngingo yo gufunga umusubirizo insengero n'imisigiti hirya no hino mu rwanda ubutegetsi bufatiye ingingo bwavuze ko busanga haba mu nsengero ndetse no mu misigiti hakigaragara izitujuje ibyangombwa bityo ko zigomba kubanza zikabyuzuza bimwe mu by'ubutegetsi bubasaba ni ukugira aho basengera hasukuye hagaragara kandi batagize uwo babangamira ku kijyanye n'urusaku hari kandi ko bagomba gutambutsa ubutumwa bubunyuraho babwiraho kubagumura kugeza ubu mu rwanda insengero n'imisigiti bibarirwa mu bihumbi bimaze gufungwa muri uko gufungwa kandi hari abapasiteri byarangiye batawe muri yombi insengero zabo zikimara gufungwa bakekwaho ibyaha birimo kurwanya ububasha bw'amategeko ariko dutegura dusangira ijambo bari bamaze kurekurwa kugeza ubu kandi mu rwanda harabarurwa amadini n'amatorero asaga magana arindwi yanditswe ku buryo yose hamwe n'atariyandikisha ari mu gihumbi magana atanu muri iki kiganiro murumva abapasiteri batakambira ubutegetsi ngo bakomorerwe murumva icyo abakirisitu basanzwe n'abasilamu bavuga ku byemezo byafashwe muranumva icyo abategetsi batandukanye muri leta bavuga kuri iki cyemezo turatangirana na porofeseri anasitazi shyaka umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu rwanda rufite mu nshingano amadini n'amatorero avuga kuri iki cyemezo ibyo turimo gukora ntabwo ari ugufunga amadini nta dini na rimwe cyangwa itorero twari twafunga icyo dufunga ni abakorera ahantu hatujuje ubuziranenge ni ibintu bibiri bitandukanye ushobora kugenda ukabona idini runaka ry'abangalikani cyangwa katorika izo zikomeye rirakora ntawarikozeho ariko ukubitanye n'akantu k'agasantarare kari aho mu kabande kadafite ubuziranenge namba nubwo ari ak'abangalikani cyangwa abagaturika uragafunga ariko si bufunze ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo hujuje ubuziranenge bwo guhurira abantu benshi kuko habera urusengero nta dini cyangwa itorero ubwo nabyo tuzabigeraho mu minsi iri imbere igihe tuzaba tubona abagaragaraho kubusanya kubangamira amategeko no kubangamira umutekano w'abanyarwanda ibyo tuzabigira kuko uyu munsi wa none birakorwa si twe tubikora birakorwa n'inzego z'ibanze kuko RGB ntabwo ishinzwe kubaka ishinzwe ubuziranenge bw'imyubakire murabizi abashinzwe ubuziranenge bw'imyubakire bazi aho abantu bahurira bazi ahakwiye gusengerwa aho nibo bagenda bakareba bati aha hantu ntabwo bajyanye n'ibisabwa ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi icyo kora twe RGB icyo twakanguriye abantu ni ukubabwira ngo aya matorero n'amadini baba bafite ibyo bibazo twarabibamenyesheje mu cyumweru gishize abafite aho basengera cyangwa basarira hatajyanye n'amategeko aho ngaho harafatirwa ibyemezo gusa twe nka RGB nta torero cyangwa idini turafunga gusa icyo tuzi kandi twanamuganiriye nabo mu cyumweru gishize ni uko hari izo nsengero zitujuje ubuziranenge zo zirafungwa kimwe n'uko tutazongera kwemera ko abantu bajya ngo mu buvumo ngo muri ngo mu butayu ahantu hameze nabi mu mashyamba nijoro akenshi bakanahabibira abo bibye bagahuruza polisi ibyo ntabwo ari byo imana irakeye ifite umucyo kandi turabizi twese ntabwo imana igomba kwihisha kugira ngo yisenge reka tuyikorere ahantu hakeye tunayisengera ahantu hakeye n'uburyo bwo kwihesha icyubahiro nagira ngo rero rwose byumvikane ntabwo leta y'u rwanda cyangwa rgb ifite ibyo irimo gupfa cyangwa igiye kujya mu mitsi n'abanyamadini n'amatorero ashwi mu nama urwego rw'imiyoborere rwagiranye n'abanyamadini n'amatorero i kigali mu rwanda mu mpera z'ukwezi kwa kabiri benshi mu bafungiwe insengero n'imisigiti batakambiye ubutegetsi babusaba guca inkoni zamba urebye u rwanda uko rungana mu ikarita y'isi gasa n'akadomo ariko nubwo turi akadomo turasobanutse n'ahantu hose baratuvuga bakadushima ariko se ese koko kugira ngo tube itorero tubashe kubwira umuntu iby'ibiyobyabwenge bisaba yuko tugira hegitari ntibisaba ko umuntu avugana n'umutima ku wundi niba turi akadomo ntabwo buri rusengero ruzagira hegitari cyangwa igice cya hegitari u rwanda twarumara ariko nimuduhe urubuga rgb kugira ngo tuvugane n'iyo mitima iriho irarimbuka iriho irashira mwatubwiye roho nziza mu mubiri mwiza ntabwo bisaba hegitari ntabwo bisaba amapave abantu gupfa barashira turabikeneye ni byiza pe ariko mutubabarire mudufashe dufashe abanyarwanda kugira ngo abantu bacu be gushira ibyuma by'insengero zacu nibyo bikora amana kubera imikorere myiza dufitanye na leta rero uyu munsi wa none dufite ikibazo insengero zirafunze kandi abo mutuma ni twebwe abo tubwira ntitubabona uyu munsi wa none ntabwo ndi buhamagara umu- abakirisitu mbabwira ngo nimuze duhure barambaza pasita turahurira hehe ku rusengero rukinze rero ba nyakubahwa mm, ba nyakubahwa abayobozi bacu ariko pasita karameri pasita claude karameri si we wabajije icyo kibazo kare Eh, nijye bakakiguhera wakibajije.
n'ibisobanuro ntabwo bansubije nyakubahwa rwose ndababaye nazindutse njya gutora nyakubahwa perezida wa repubulika nishimye nezerewe n'ubu ndacyamunezerewe mugende mudutumikire ngo abapasiteri bafite ikibazo gikomeye baremera gutumika ibyo batumwe ariko ikibazo aho bavugira ntaho bafite Okay, insengero zirakinze cyumvikanye murakoze cyane baragusubira niba twarashyize agaciro muri bano bantu tuba- mudutumaho tukagira ibyo tubakorera ejo tugata agaciro imbere yabo ni ryari bazongera kuduha agaciro ku byo mwadutumye urugero nk'ejo bundi nari ndi mu gikorwa cyo gutangira abantu mitiwere n'abana ndi gufasha nabo nari nafashije umwaka ushize ayo maraporo arahari mu murenge nkuramo no mu karere kara- aba- arahari abantu babanyituyeho ngo funga ngo ibingibi byose ngo turabyanze imbere y'abaturage nafashije nahereye abana mitiwere ngo funga kano gasengero kawe abo bantu nitubasubira imbere ari mwe mudutumye tuzahabwa agaciro kandi ari twe banyabwenge tubwiriza n'abaminisitiri baba bahari n'abandi banyabwenge barahari tukababwiriza bakumva aba bantu bazaduha agaciro hari uwaje akadusuzugura imbere yabo twaratunguwe tugiye kubona turabona leta iraje muraje muradufungiye ibintu bibaye ibitangaza Eh, se- kuba duhindutse se bigenze bite kandi dukoze se kirego kinoneho rwose ubu ngubu ndakubwiza ukuri itora riri mu cyunamo cyane cyane muri kigali kuwa mbere ushize twakoranye inama n'umuyobozi w'akarere aratubwira duha iminsi ibiri ko tugomba kuba twakemuye ibyo dusabwa iminsi ibiri ntabwo waba wabonye ahantu ukodesha heza nk'uko nawe uhashaka erega burya nta n'ukorera ahantu habi abishaka ahubwo mu kwiyubaka uhera ku itafari rimwe ukagira abiri ukagira atatu ukazamena ikamyo noneho ukazakora fondasiyo rero rwose kiriya kintu cyo kuza bagahita baduhagarika ntabwo cyadushimishije kandi cyaradutunguye none niko bamfungiye bizaba ngombwa ko n'abakristo batatana ubwo nzakora iki tumaze kumva ibyo byose twateze amatwi n'abakirisitu basanzwe tugamije kumva icyo babivugaho uyasengera mu itorero adeperi mu mujyi wa huye ibi byatugezeho natwe ibyo gufunga insengero mu by'ukuri nk'icyo wari umbajije umbaza mu buryo izi nsengero zifungwa iyo urebye usanga mu by'ukuri nibyo kuzifunga kuko hari aho usanga urusengero rutagira ubwiherero kuko ukabona urwo rusengero rutagira ubwiherero kandi abantu batura amafaranga ukumva nabyo ni ikibazo ikindi ugasanga niba hari abashyitsi baje baje kubasura ugasanga ntibafite ahantu ba- bashobora kubategurira ifunguro ugasanga ha- hari umwanda mu by'ukuri ikintu leta iri gukora cyo gufunga insengero hamwe na hamwe ubona ari byo kuko usanga nk'ahantu ku rusengero hari icyondo I- ikibabaza nkatwe abakristo ni uko dutura dutanga amafaranga ya mafaranga dutuye a- tukumva ngo ajya hejuru ngo ni ahantu bita mu- ngo bajyane imimuriko iyo mimuriko ntigaruke ngo izi ikore imirimo yafasha abaturage ndatanga urugero nko nko muri nyaruguru twumvise ahantu urusengero abantu bari barimwo basenga twumva inkuba ngo yakubise abantu mu by'ukuri iyo baba bafite umurinda nkuba ntabwo hari gupfa abantu bangana batyo niyo mpamvu rero kuba leta i- ikunda abaturage nta kuba barabafungiye hamwe na hamwe usanga ari byo yego si inyongera hose ariko amakuru numva no ku mbuga nkoranyambaga kuntu bamwe babivuga ntawinubira ko bafunga urusengero kuko ntabwo basanga urwujuje ibyangombwa ngo barufunge ku ruhande rwawe u- uremeranya na- n'ibyo leta iri gukora ku ruhande Numva neza.
rwanjye rwose ndemeranywa na leta ibyo iri gukora muri adeperi niho nsengera ariko usanga ibi ibi bibazo byaho byose byose bikemurwa n'abakristo noneho ukibaza ese ko buri munsi haba gutura a- amaturo ukumva ngo yagiye yagiye i kigali yagiye i kigali yego hari ibyo a- akora ariko abakristo bo hasi ntabwo basobanukiwe neza nayo mpamvu bagira impungenge nabo barishimye baravuga ati nibazifunge ayo mafaranga dutanga agaruke yongera tugarukire agire icyo akora ku rusengero nkanjye rero nkanjye ubwanjye mu by'ukuri mbona kuba barazifunze nemeranywa na leta rwose ijana ku ijana ku rundi ruhande ariko hari abavuga bati arimo kubangamira ubwisanzure icyo cyo urakivugaho iki iki kintu nkivugaho ntago babuza abantu ubwisanzure ingendeba iyo ngeze iwanjye iwanjye ni ibintu bisanzwe si mu rusengero ariko mu rusengero ni ahantu hagomba kubahwa ni ahantu i- imana iduha umugisha tugomba natwe kugira icyo dukora kuri urwo rusengero ngewe mu by'ukuri a- abavuga yuko bidakwiye ari ihohotera njye mbona atari byo yenda nuko utaragera nko mu nsengero zo mu cyaro hari ahantu ujya mu rusengero ugasanga rurava kandi bagatura kwibaza se ko abantu batuye kuki tutasakara urusengero ku rwanjye ruhande mu by'ukuri nta kubangamira kurimo njye mbona ntabwo ari ukuduhohotera kuko baravuga bati niba eh, hari ibintu by- by'urusaku by'urusaku hagati mu ngo nsengero ziba hagati mu ngo mu by'ukuri nk'abantu b'abarokore cyangwa abasenga ntabwo babasha gusenga buhoro ngo wigarure ntabwo bishoboka ugeze aho ukamera nk'ufashwe n'ibisazi ugasenga cyane ni ukuvuga ngo gusa hari igihe umuntu aba arwaye mu rugo insengero zituranye n'ingo akenshi hari igihe usanga koko zibangamye uzumve nk'umuturanyi wawe iyo yakoresheje ibirori agusaba uburenganzira ati nzakoresha ibirori uzihangane urabizi uri mukuru uzi ko urusaku rurimo umwana ataryama noneho ushyiramo urusaku rw'urusengero icyo bavuga tu- reka tugendere ku mategeko njye niko mbyumva ku rwanjye ruhande ntago leta itwanga ibitekerezo by'uyu mukirisitu ntibihabanye n'iby'uyu musilamukazi nawe mu mujyi wa huye na kera yari ariho ariko hariho amasengero aciriritse uretse ko ibi turi mu bihe bya nyuma ibintu byarahanuwe yuko igihe kizagera hakaba amadini menshi twajyaga tubyumva turi abana muri za mirongo itandatu na kabiri na rimwe bavuga bati hari igihe kizaba kizagera cy'amadini menshi hari igihe hazaza ababwirizabutumwa n'abahanuzi benshi abantu bakajya bagenda babyigisha abagenda bafite ibitabo babitanga ariko nyine tukagenda tubiseka nk'abana none rero byarageze amasengero yabaye menshi abantu bararara bavuza amaruru abandi baririrwa bavuza amaruru bafite ibintu by'ibyuma byateye bakirirwa baburuga bagira gute wareba ugasanga noneho hasigaye si no gusenga ngewe nigeze guca ku rusengero pasiteri abwira abakirisitu ati imana ntikunda ibiceri imana ikunda inoti imana ikunda amafaranga utambeshya nawe imana ikunda amafaranga imana si irarya ayo mafaranga imana idakunda y'ibiceri baba bashaka inoti zo kugira ngo ayo matorero rero adashinga atabyina abantu bakaza nka hano bagahasengera noneho umuntu yazumva bimucanze akagenda akajya hari agashinga shitingi aga- agakubita ingoma n'imizindaro abantu bakaza bakuzura rwose izo nsengero zidafashije zitujuje ibyangombwa izo bazifunga kera hariho urusengero rw'idini gaturika hakaba urusengero rw'abayisilamu ndi umwana hakaba urusengero rw'abaporo hakaba urusengero rw'abadiventisiti abo bantu ni- niyo madini numvaga ariko amadini ari muri iyi si niba koko basenga koko ntawabimenya ariko hari abafashwa nk'uko babivuga Eh, hari abasenga ntabwo nshira imanza mu insengero ariko rero zirakabije ni nyinshi ku buryo bukabije ubwinshi hari icyo bitwaye zibona abazisengeramo Si- abazisengeramo se ko mbona ko mbona abazisengeramo byamara kabiri bagashwana bagashwana baga- kandi bagapfa udu- umutungo kandi utangwa n'abakirisitu ugasanga abantu baba abayobozi bariho barawupfa rwose insengero nti- ntibazifunge zose kuko abantu bakeneye gusenga n'imana ike- ira- irashaka ko abantu bayisenga nicyo yaturemeye ngo tuyisenge ariko bakagabanya hari insengero zikabije zikabije gute zikabije zi- zirara zivuza induru zisenga nijoro zirara zivuza ingoma nizo zikabije abantu bakarara bahagaze dore hari nk'urusengero ruri hepfo hariya abantu barara ba- basenga barara bavuza ingoma ibaze ko ru- ru- bavuza ingoma n'abanyamatyazo bakabyumva kandi rwitwa deperi no mu matyazo harinda deperi ibaye imwe hari icyo byaba bitwaye pasiteri zaburoni habimana ni umuyobozi w'itorero nazareni mu rwanda icyarimwe n'umukuru w'ihuriro ry'amadini n'abatorero mu karere ka huye butare uyu muvugabutumwa ari muri komite yashyizweho ishinzwe kugenzura aho bimeze neza n'aho bitameze neza muri iyi nkubiri namubajije nawe uko abona iki cyemezo cy'ubutegetsi Ah, iyi gahunda ya leta abantu babyita ko ari ugufunga ariko njye mbibona ko atari ugufunga ahubwo ari uburyo bwo gukosora ibitameze neza niyo mpamvu bitari ugufunga kuko aho basanga hujuje ibisabwa ntabwo bafunga bahatanga inama duha isura noneho y'akarere ka huye Ah, mu karere ka huye isura yaho twafashe gahunda yo gukora komisiyo yo kugenda igenzura amatorero n'amadini ayujuje ibyangombwa n'atayujuje turagenda tugera ku mirenge yose tugarutse twasanze hari amatorero umubare wa ij- magana abiri mirongo itandatu n'arindwi muri ayo magana abiri na mirongo itatu- na mirongo itandatu n'arindwi twasanze atujuje ibyangombwa ari ijana na mirongo itatu na rimwe hahezwa inama y'uko baba bahagaze gusenga batunganye aho bazaza bateranira nyuma y'aho ayandi eh, ijana na mirongo itatu n'atandatu twasanze afite inyubako ariko hari ibyo bibabura nabo eh, tubahereza inama y'uburyo bagenda buzuza ibibura ariko bakomeza basenga kugeza ubu benshi ko barakomeza bubaka basana eh, umwuka umeze neza kandi abantu benshi barabyakiriye ikibazo bahuriyeho bavuga ngo "Mm, tuva hano ku itorero runaka tugeze ku rindi runaka dusanganye ni rusange ni ikihe Ah, ikibazo eh, dusange cyane cyane n'icy'isuku usanga ubwiherero ari buke n'aho buri ugasanga ah, budatunganije neza aho niho cyane cyane twasanze muri rusange mu matorero n'amadini yose ku ruhande rumwe ariko hari abavuga bati nk'uko babyita ngo gufunga insengero ni ukubangamira ubwisanzure mwe mubibona muti Ah, burya ikintu cyose iyo kije gisa nkaho kikubangamiye ni kubyumva burya n'umuti iyo uwunywa uwunyurura ariko nyuma yo, eh, yo gukira ukumva wa muti wakugiriye akamaro njyewe ntabwo mbibona ko ari ukubangamirwa ntabwo ari uguhohotererwa ahubwo ni ukugira ngo tugire igihugu gifite isuku dusengere n'ahantu hasobanutse hameze neza abakirisitu rero bakavuga bati nabo birababangamiye niba bafunze wenda mu murenge runaka kugira ngo ave mu murenge ajye gusengera mu wundi nabyo birabangamiye mwe mubibona mute urumva kuva mu murenge ujya mu wundi ah, biragoye kandi biravunye ariko ni ngombwa ni ngombwa kuko iki kintu ngewe ngihereza urugero igihe leta ishyiraho gahunda yo guca nyakatsi abanyarwanda benshi bararize baramiza abanyamakuru baravuga ibihugu biravuga ariko ubu ngubu u rwanda ni intangarugero kuko nyakatsi yacitse n'ibi gahunda za leta ah, zo- z'amadini abantu barababara barabyivovotera ariko ejo n'ejo bundi bizaba ishema mu gihugu cyacu ubuse ku ruhande rwanyu mu itorero muyobora mwujuje ibyangombwa bimeze bite Ah, hari ibyo twujuje byangombwa hari n'ibindi turimo dukomeza gukora n'ubu ngubu gitumye usanze aha ngaha hari ibyo ndimo gukora kandi nizeye ko byose tuzabikora ku bw'imbaraga z'imana none se abapasiteri bandi bavuga bati baradufungiye ariko bigiye kugusha abakirisitu bacu icyo cyo cyo mukibona mute Ah, ibyo abakirisi- abapasiteri benshi barabivuga ni imitekerereze niko batekereza niko bibwira ariko u- u- kwemera kuba mu mutima aho abantu bateranira si yo mpamvu idutera kwemera Ah, njye ndizera ko nta ngaruka nyinshi izahaba kandi uzasubira inyuma akagwa bizaba bimuvuyemo ariko ntibizaterwa yuko ari uko bafunze urusengero kuko ntabwo twizera pasiteri ntabwo twizera inyubako twizera imana imwe n'umwana wa yesu kirisito murakoze muracyateze amatwi ijwi rya amerika muri dusangire ijambo ku ngingo yo gufunga umusubiriza insengero n'imisigiti hirya no hino mu rwanda muracyari na eha kabagira ubusa ijwi nk'iri abenshi murarimenyereye kandi muzi n'icyo risobanuye cyane abo mu idini ya isilamu muri iki cyumweru dusoza ubutegetsi mu murenge wa nyarugenge mu murwa mukuru bwasohoye itangazo rihagarika indangururamajwi kuri isilamu kuko ngo ziteza urusaku gusa nyuma twamenye amakuru ko impande zombi zicaye zikemeranya ko izi ndangururamajwi zahamaho ariko hakagabanywa ibipimira ijwi rihamagarira abasilamu gusenga ryageragaho Mbere y'ibyo ariko Shehe Suleimani Mbarushimana umujyanama wa mufti w'u Rwanda yari yagize icyo adutangariza ikibazo cy'uriya muhamagaro ubundi muri isilamu witwa adh- adhana ni umuhamagaro ukorwa kugira ngo abisilamu bam- bamenye ko igihe cyo gusenga cyangwa gusari cyageze ariko nabyo uko isilamu ibiteganya ntabwo bikorwa ku buryo bigira uwo bibangamira uwo ari we wese ahubwo biba ari ukwibutsa nk'umuntu wari uri mu yundi murimo E, twumva ko rero igikwiye atari ukuhagarika iyo azana ahubwo ari ukuyikora neza umuhamagaro ugakorwa ku buryo nta n'umwe ubangamirwa ubundi hari nka mikoro ifite ijwi ryirengera rigatuma hari nk'abo biza gusinzira cyangwa se kuruhuka ibyo rwose tugasaba ko bikorwa mu ijwi ryiza rihura rigera kuri ba bandi gusa bakora iryo sengesho kuri uwo musigiti ntabwo twari twamenye rero ko hari aho birimo bitera ikibazo twe kenshi twajyaga tubaza ko tugura ati ni igikorwa gikorwa neza ntawe kibangamira mu minota itanu kikaba kirangiye nkamwe mwabikurikiranye rero mwumvise hari aho byateje ikibazo twagira uko tubisobanura nanoneho kurushaho mu by'ukuri rero yamuhamagara uwo ari we witwa dana ihamagarira abayisilamu kuza gusari ushingiye ku idini ntabwo twavuga ngo amafoto ni ukwemera ahubwo ushingiye ku kwemera ku ibanze ry'ukwemera rya isilamu kuko n'ubundi uhamagarira abantu kuza gukomeza gusingiza ya mana imwe gusenga ya mana imwe eh, iruta byose kubakura muri wa murongo wo gukora ibindi bikorwa bakiberwa igihe cyo gushimira imana ku buryo rero kuba hari uwavuga ati uwo muhamagaro ntuhagarare yahagaritse ukwemera imana no- no no kuyiha agaciro ikwiye igihe cyayo tukibwira ko rero nta muyobozi wabikora ahubwo yavuga ati habaye ikibazo kibangamye murebe ukuntu wayishakira igisubizo tukanabiganira tukareba tuti niba ari ijwi ribangamye ri- ri- ryagaragaye rikorwe ku buryo bwiza abari mu musigiti imbere baryumve babi- babikore neza kugeza ubu twari turi twabona ahantu batwereka bati byatubangamiye byatubujije gu- kubaho no gukomeza gukora ibikorwa byiza ni igikorwa cy'idini rero abayisilamu muri rusange nabo bavuga ko guhagarika adhana byaba bibangamye kuba wabangamira abantu uzatubangamira kubera ko ikintu cyose cyiza ari impinduka mutamenyereye kirabangama ariko rero umuti wose iyo umuntu arwaye indwara yakira umuti ukuje bizatubangamira ariko tuzabimenyera uko biri kose bizatubangamira ariko bibaye byiza habaho ubwumvikane n'imiyoborere wenda n'aba ya leta n- n'idini bakaba bashobora kumvikana wenda igihe n'iminota izajya iberaho kubera ko akenshi azana ntabwo ijya imara iminota ibiri ubwo rero umuntu ibangamiye aba ari ukwigiza nkana kuko ubusilamu niba isaha yo gusenga tuyibwirwa n'uko batoya azana urumva hariho benshi batagira amasaha iyo yazana bayitoye niho buri wese amenya ngo isaha zo gusenga zirageze akaba ariho asenga ye burya azana hari n'abo ikura mu murima bagahinga hangiza ati saa sita zagera kuko nta masaha bafite akaba ati umusilamu aravuze isaha zo gutaha zirageze bikamukura mu murima azana rero wumva ko usibye tw'abasilamu n'abatiri abasilamu burya iba afitiye akamaro hari n'uw'ibyutsa wo mu giturage nk'ubayitora wahara hakurya impari akumva tuwa musilamu aravuze burakeye bigatuma abyuka tuvuge ko bayivanyeho ku myemerere yawe bivuze iki numva nk'abasilamu twaba tubangamiwe koko benshi muri twe hari utamenya ko isaha zo gusenga zageze mu gusaba ubutegetsi mwabusaba ikirere twabusaba ko babutwemeraho azana koko ntabwo ifata iminota myinshi iyo ifashe iminota myinshi nka birari yayitoye ifata iminota itanu ikaba irangiye sinzi ko n'itanu irangira ikahita mikoro ireka ingorane ntabwo zabura no kubabara kuba yabujijwe ibyo amenyereye imyaka mirongo ingahe kumva ako kanya kugira ngo ahite abyakira habamo ikintu cy'akababaro kumva ko abujijwe bwa burenganzira bwiwe yahawe n'imana kandi n'itegeko nshinga rirabyemerera leta y'u rwanda umva kwambura umuntu none icyo yari asanzwe afite biragoye ako kanya dutora zana saa kumi n'imwe saa kumi na mirongo ine n'itanu zo mu gitondo saa kumi na mirongo ine n'itanu abantu ntibaba babyutse ndetse abantu biba- babanebwe ubundi buriya gahunda ntiziba zatangiye abantu bakajya mu mirimo ubundi ku manywa niho dutora zana ku manywa se buriya nabyo birasakuzara ubwo leta nyine izagena igikwiye ko leta se ariyo itureberera kumva abasilamu ntawe babangamira nta ngoma bavuza ni iya zana gusa yarangira bagasara bucece ntawirirwa mu musigiti ntiyazana nyine niwo muhamagaro wacu twebwe nta ngoma tuvuza umuntu arahamagara nyine amwita birari agahamagara abantu bakaza gusenga bavuze rero ngo iveho ku bw'imyemerere yawe byaba bivuze iki byambabazi bibaye ngombwa ko hari icyo usaba leta kuri iyo ngingo nayisaba rwose kudafunga zana ahubwo wenda tukaba twagabanya ariko ntibafunge ntibafunga zana Zana niyo idukangurira gusari niyo itumenyesha aho igihe kigeze ubundi atarazana nta n'uwamenye ko isaha zo gusari zageze agira icyo avuga kuri iri fungwa ry'umurundo w'insengero n'imisigiti mu rwanda perezida paul kagame ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru waberaga igabiro yavuze ko n'ubusanzwe afatiye ku nsengero magana arindwi zari zimaze gufungwa mu mujyi wa kigali zari zarabaye akajagari reka mbabwire n- n- naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mu mujyi ubwabo bafunze magana arindwi eh, ntabwo- magana arindwi mu mujyi wa kigali ubwo ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni za bohorozi zitanga amazi ni- nta n'izo dufite magana arindwi ashwi ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri magana arindwi muri uriya mujyi ni iki ni amafagitore turayafite aha ariko amadini magana arindwi mwarinze no gufunga ubwo bivuze ngo ni akajagari akajagari kabaho kubera uko sisiteme iteye uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye hanyuma amategeko cyangwa ibindi bashyizeho akazabishyira ku murongo cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri aho niho hambere buriya ari amerika twavugaga ari ibihugu byo mu yurope rimwe na rimwe bo ako kajagari karahaba nta n'icyo kabatwara nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi n'ako kajagari kagenda kakavuka bafite amategeko bubatse bafite sitaragitizi ziriho zibarinda ako kajagari kakaba ariko ntikagire icyo kabatwara ahandi kaba ha kabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu y'abariya abandi impamvu ni nyinshi ndavuga nkeya iya mbere izi uko duteye u rwanda afurika henshi uko isi tureba uko idushaka natwe kandi ibyo dusa n'abemeye ni ukwibera ako kajagari tugahera aho ngaho tukaba akajagari kari aho kavuga amadini mu macaci magana arindwi mu mujyi wa kigali nubibuza eh u rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu furidomuzi abantu kwida ntabwo binyagambura barabuza caci barabuza amakanisa amadini kubaho uko ashatse we bikaba ikibazo ariko ntabwo ari cyo bareba nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze kuko byo bihari kubera izindi mpamvu ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite ni ukuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe ntacyo kaguha niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya magana arindwi mwagiye gufunga hakorerwamo iki hatangirwamo amazi nicyo nabarije ngo ni za bohorozi ziraho ni iki ni amaduka ni amafagitori afite icyo akora ni inganda ashwi ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite nta n'ubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu b'aho ngaho bagira rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki ibintu byose ko twabigezeho hari za tekinoloji ko dufite izihambaye dukomeza dutera imbere ibyo turabifite ibindi bageraho bakarengwa bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka
amahoro ng'umuyobozi ayobore ng'umubwiriza abwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawe
aha ndabona ariho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none dushimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro mwakoze kubana natwe muri gahunda zacu ngaho zikomeze zibanogere mwari na akabagira ubusa naho utaha aha rero amahoro turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo